ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد waa'ee siiraa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam bifa gaqqabnee laallee maal irraa fayyadannaa jechoota rasuulaatii fi hujii rasuulaatii fi dhaabata rasuulaa hundarraa tarkaanfii rasuulli fudhatan hundarraa maal fayyadannaa jiruu teenna ta'ammaa tana keessatti maal irraa fayyadannaa waliin baraturra turre darsii sadi fudhanne darsiin kun ka afraffa'aati darsii sadeen dabre keessatti mata duree ma keessa turre kunis mata duree ma mata duree dabarte keessatti waan jenne zamana rasuulaa san alayhi salaatu wassalaam ka rakkoon gugurdoon miidhan gugurdoon aalama hunda keessa jirtu aalamni wal miidhe sadarkaadhaa wal qoode haqa walii wal miidhe lubbuu ifii miidhee waan rabbi malee jiraa biraa hedduu bifa bifaan gabbare dukkanti gugurdoon argamte dukkana zamanni dukkanti sun aalama hundaa dukkaneessite rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergaman jedhe akka fakkitti duuba dukkanoowwan san warra ruum rakkoo isaan keessa jirtu dubbannee turre akkasuma warra faaris xabaqaa isaan sadarkaa hagamitti wal gargar qoodanii bifa kamiin wal gabroonfatanii isaanii barannee turre akkasuma warra chaayinaatii fi hindii fi tana hundaa dubbannee turre haga oofnu arabaan dhufne rakkoo araba keessa jirtu hir'innaa fi dukkanaa araba keessa jirtu dubbanne zamana san keessatti magaalaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam keessatti dhalatan tamakkaa jedhamtu san keessatti namni rabbii ifii gabbaru nama lama qofattu jira magaalaa guutuu biyya guutuu san nama lama qofattu rabbii ifii gabbara namuu dhagaaf muka gabbara lamaan san male lamaan sun tokko abbaa saciid ibnu zaydi saciid ibnu zaydi ka amma kurnyan عشر المبشرين بالجنة كنن رسول ربي عليه الصلاة والسلام جنة قمت شيسة كإساني راتي سعيد بن زيدي كأبلتي عمر قابو كقويا كان يرو عمر سببا من إسا كيستي ركو إسان جدو أرقمتي ربي إسلامنا إسا سببا قوله سعيدي سن أبان إسا زيد بن عمرو بن نفيل جدما ربي في قبر جارسو hanafiyyaa jedhama akkaataa nabi ibraahim haftoo diinaa nabi ibraahim biyya guutuu keessaa nama tokkichisantu qaba namni kun ka rabbii ifii gabbaru zamana san maanguddichi tokko kaa inni kiristaana ta'e waraqata min noofel jedhama fira haadha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam isa kana qissaan isaa beekamaa silaagaa kaa fuutee khadiijan isattiin dhaqxe yeroo dura rasuuli rabbii jibriil arge duuba ummata guutuu jiru ka namni lama qofaan rabbi gabbaru dukkana hagamgeettu jiraagaa achumaan laala biyya guutuu keessaa nama lama qofaan rabbi gabbara tokko karaa nabi ibraahimiin rabbi gabbaraa tokko ammoo karaa nabi ciisaatiin rabbi gabbara lamaan isaa lamaan isaanii qofa jira dukkana aalamni hunduu dukkanaa'ee bifa saniin dukkanaa'e chaayinarraa jala qabii haga orobbaa tanatti achiin baharraa haga dhi'atti hunduu dukkanaa'e dukkana san ka aalamni akkasi jiru ibsaa waxyii ifii rabbiin ergamaa ifii muhammadi kennatee sala allahu alayhi wasalam ergate قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين جد رب ibsattu isinii dhufe jedhe rabbirra kitaaba waa gargar namaa baasu dhugaaf dhara addaan baasu dukkanaaf ifa addaan baasu gaarii fi hamtuu addaan baasu kitaaba akkanaatti kenninee ibsaa isin ergine jedha يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم eega silaa dukkantii hagas geettu jiraatte dukkantii yoo guddatte ibsatti hajaman ifa malee namni deemuu hin danda'u ifa malee namni hojjechuu hin danda'u ifa malee namni waan argu dukkanti eega guddattee hagas geette ka namni isii keessa waa arguu hin dandeenye aalamni ibsatti hajame jechu aalamni ibsatti hajame jechu ibsaasantu nabiyyi keenna alayhi salaatu wassalaam rabbiin nabiyyii kana magaalaa makka'aasan achitti achirraa gadhaabee gabbaase biyya arabaasan keessatti maaliif rabbiin makkaa godhe dhaloota nabiyyii fi alayhi salaatu wassalaam qaraatii siidhaa kana keessatti wannu fayyadachuu barbaannu bifa kana makka dhalatee madiina du'ee miti maaliif makkatti dhalate takka sababaa rabbi beeka tuun haga ilma namatti maal irraa fayyadachuu dandeenya makkaan yookaan naannoon makkaa ka ummata arabaa ka baadiyaa sun ummata amantii takkaillee qabuu miti ummata ammoo beekumsa yookaan hadaaraa wahii guddoo takka ta dullattii aadaa guddoo jabduu takka seenaa guddaa tokko qabuu miti ummanni sun ummata falsafaa haasawaa fi malaa fi haala jiruu ilma namaa kana sirreessee kana qabuu miti ummata fayyaalessa tikfata gargar caphee mootummaan qabne namuu mataa ifii bulchu ummata san keessaa nabiyyii ifii ka aakhiru zamaan ka amantiin isaa haga guyyaa qiyaamatti deemtu ummata san keessaa rabbiin guddaan ergate maaliif sababaan tokko amantiin tun ifii guutuu if geettu if dandeettu waan biraatiin guututti naman barbaachiftu wanni guutuun if geettuun takka bakka qulqulluu takka tatti buutu barbaachiftu kana jechuun fakkeennaaf osoo namni kun nama duraan amantii biraa qabu taate amantiin haaroonni tun amantii dursanii waliin nama harkaalaa qabdi amantiin duraan jirtu odoo aadan jabduun takka seerri jabaan tokko mootummaan jabduun takka jiraatte seera duraan barreeffame sanii waliin namarraa fakkaata sun hin jiru seerri tokko waan biraa dhiisi mootiin tokko hin jiru biyyisan keessa osoo mootiin tokko jiraate namni biraa faallaa isaa gabbahuun hayyamu mootichi sun waraanni tokko hin jiru jabaan osoo waraanni tokko jiraate mootichi tokko ka waraana jabaa qabu biyyisan keessa jiraate silaa akka namni biraa ka seera isaa jalatti hin bulle seera haaraa waan deemmatu dhufee waraana fi takkarraa jala qabee ijaaratu namaan hayyamu silaa yeroma duraa isin dhufte balleessa silaa dubbii hunda ammallee yoo inni mootii jabaa tokko ka waraana guddaa qabu taate namni itti baqattee si qarqaaruu danda'u hin jiru namuu isa sodaata kana hundarraa hoo rabbiin qulqulleesse ummata tikfataa miskiina homaa tokko hin beekne wallaaloo dadhaboo aalamni tokkolleen ollaan tokkolleen isaan hin sodaanne san keessaa rabbiin guddaan gad erge sababaan heddu hikmaan irra guddaa rabbitu beeka hikmaan ammoo hagnu mul'atu heddu hagnummaan mul'atu maaliif makkaa dubbiin taate odoo fakkeenyaaf faaris taateeme iiraan irraa odoo rabbiin duraan nabiyyi keenya iiraanii dhalatee achiin ka dhufu taate iiraan mootummaa jabdu jira ka falsafaa ifiitiif amantii ifii qabdu amantiin isaanii sun seera qabdi heera qabdi wanni dhufaa kun tanaa wali jigdi nama harkaa akkasuma odoo ruum taate osoo banii israa'el taate amantii hedduu jira mi'a moo ajabaa takka isin himuu mi'a ummata kiristaanaatiin kitaaba isaanii ka amma baabelii isaanii kana namoo argeese haa kitaabni kun ka duraatiif ka boodaa jedhanii lama wali jira kitaaba lama wali jira ka duraa kun towraat ka muusaati alayhi salaam ka boodaa kun ammoo injiil ka iisaati kitaaba lama harka wali harkaa wali jigee gartuusi waan ajaba wanni amma kaniisatti sirbaniini araaniimni qara'amoo amma walleen qara'amtutuun zabuur kitaaba nabi daawud harkaa wali jigdemo warri kun kiristaanaa beeka ammoo haq isin harkaa wali jigde gartu ikwaani dubbiin akkasii waliin nama harkaa jigdi sila tanaaf rabbiin bakka waan tokkollee wanni kun takkailleen hin jirre yaa'iin takkailleen hin jirre qulqulluu takka laalee achiin gabbaase inni achi dhalatuun bilaashaa miti xikmaa rabbiiti ummata san keessa tahuun xikmaa rabbiiti xikmaan rabbii hedduu tokko ka amanu jechuu jirru kana achiin amantiin eegalte amantiin facaatee achirraa isiin qulqulluu tabooruun takka keessa hin jirre aalama hundaa eega humna argattee achitti jabaatte aalama duulan itti dhuftee itti facaatee humnaan geette kumaan nu fayyadamna wanni nu deemnuuf akkamitti ummata keenya ijaarra jaarma jechuun akka rasuulli alayhi salaatu wassalaam ummata islaamaa tokkorraa jala qabanii lamaan dabalee sadii hin gayanii afur hin gayanii ijaaranii waggaa gabaabaa digdamii shan keessatti aalama hunda irratti beekamanii aalama hunda amantii tana dhaqqabsiisanitti akkamitti ummata keenya ka kufe kana kufiinsarraa kaafna dubbin kana jechuuf waan hundaa takka takkaan jala laaluu qabna maaliif rabbiin bakka tana filate maaliif rabbiin achitti waan kana hojjete maaliif rabbiin kana godhe sababaa irra guddaa rabbitti deebisa'a kaan hagini nu ibse jalaa laala'a sanirraa fayyadannee keenna wal bira qabnee duuba maal godhu nurra jira jecha'a bifa kanaan itti fufuu dandeenya. Kana yoo jala laalle maaltu nu barbaachisa beektu lafti sun lafa akkamii? Ummanni bakka sani jiraatu immoo uummata akkamii? Maaltu teenna tanaa walitti kaloofti? Maaltu nurraa hafe? Maaliin guutuu dandeenya? Tanasiin taatu isaan maal godhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. hikmaan irra gudda'aa jenne amantiin tun seenaaf heera takkaa dastuura haga guyyaa qiyaamaatti jirjiirama hin qabne waan taateef booruu takkaan malee fuuldura isiin deemu ummanni fakkeenyaaf zamana san jiru mootummaan akka fakkeenyaaf ummanni akka yuunaan kun giriig ummanni akka giriig kun feelesoofa hedduu gugurdaa qabanii barruun kaayanii waan hundaa bira dabran akka arastoo akka falaaxoon akka saqraat namoonni kun jecha jajjaba'aa fi seera kakkaayanii dabran yoo nabiyyiin silaa naannoo sanitti ergamu taate seerri isaanii kun guddoo amantii nama harkaa booressa akkasuma gaafaaris illeen feelosoofiin guddichi amma amantii shuucii tana kaaye hiddi amantii shuucii bakka san eenyu maqaan isaa mazdak ka jedhamu eegasiigaa kaa ibaadaa gabbartii ibidda haa gabbarruu jedhee amantii san akka amantitti kaaye zaraadashti namoonni kun hunduu barruu kaayanii jiran seera kaayanii jiran heera kaayanii jiran wanni kun silaa namarraa walit jigdi akkasuma hindiin akkasuma chaayinaan buuda'aa fi konfoshiyusiif laawutsiif namoonni jajjabaan isaanii sun seera gugurdaa kaayan seera sanii fi seeri kun akka namarraa hin jigneef waan biraa dhiisii masriin takka ijiptiin tun laal faraacinaan seera kaanii dabran duuba bakka seera tokkollee hin qabne aadaa hin qabne qulqulluu takka talaaftuu waraana hin qabne mooticha si dhibu hin qabne waraana si injifatu hin qabne bakka akkasii san godhe rabbiin subhaanahu wata'aala ummanni bakka san jiru wanni isaan guddoo dalagan geeraraa fi walla'ee fi waan akkanaa kana shicri shicri makanayyuu ka isaan silaasaniin dhaadatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hin beekan rasuulli rabbi takka'a shicri hin jenne takkaan geerarre takka'a wallif maaliif akka amantii inni eeganaa himuu heduuf yoo duraa wallisa'aa ture waa dubbata'aa ture booda wanni inni dubbataniif ta duraa santu harkaa walit jika namarra kanaafuu rabbiin maal jedhe wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagii lahu jedhe walleen barsiifne nu jedhe walleen kun walleen akka teenaa laaftu tanaaf shicri jechuun afaan arabaatti baldhoo geerarsa waan hunda keessa seenaa tanan barsiifne dha rasuula keenna wamaa yanbagii lahu isaan maltu jedhe rasuulan hin maltuu jedhe tana baratuun maaliif amaanaa guddoo kitaaba guddad itti kennamuu jiraata kitaaba saniin akka walitti namarraa hin jigneef qur'aanni waan bira dabalamuun barbaachisu qulqullummaan isaa akka rabbi biraa dhufeen haga guyyaa qiyaamatti deemu laafinnuma sanirraa rabbiin guddaan tumseefi jabeesse sababaa hedduu rabbiin bakka san kaa'ee sababaa san hundaa tuma isaanii godhe jabeesse wanni biraa ka rabbiin guddaan jabeesseen zamana rasuulli rabbii ergaman san alayhi salaatu wasalaam ummanni arabaa sun afaan arabaa kana qajeelatti beekan qajeelatti beekuun maal nama fayyada qajeelatti beekuun waan qur'aanni kun mucjizaa taheef mucjizaan kun akka laafatti isaanii gala waan afaan qajeelatti beekaniif wanni qur'aanni dubbatuun keessatti galtiif yeroo baay'ee warri baadi'aa nama qur'aana qara'u yoo dhagayan bakka inni dogoggoretti himan akkas jechuu hin danda'u akkana jedhedhanii bakka takkaa lamaa miti maal eega akkana jedhe akkana jedhe akkana jechuun maluu akkana jechuu mala malee yoo nu yaalan akkuma ni jedhe san wanni biroo ummanni naannoo san jiru haa rabbi wallaalee mushrika tahuuti garuu hiddi amantii nabi ibraahim qalbii keessan jira huji'in ammoo wanni amantii harkaa laaqaan jirtu maan rabbiin walain sa'altahum man khalaqahum layaquulunna allah eenyutu isin uume yoo jettanii rabbi nu uume jedhan ibidda nu uume namuu hin jedhu dhagan nu uume namuu hin jedhu mukan nu uume namuu hin jedhu ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العزيز العليم إن نتو سمائي لفؤوم يوجدتين رب تؤم سنجر أنجل والنسان قبرا سن اللي وان براتي فين قبرا رب تنها كليستو وجدا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفائدا achuma gara rabbitti nu haa kaleessuuf faallaa addaan fagaatti gaa nama akkana jedhuufi nama iisan ilma rabbi jedhee isa gabbaru nama buudan rabbi jedhee gabbaru nama kunoo dhaga'aa fi kana hundaan rabbi jedhee dhugumaan gabbaru isan nu uume jedhee kanaaf baay'ee gargar jirti kanaafuu ikhwaanii gaa waxyiin bakka sanitti dhufte bifa kanaan dhufte rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam naannoo sanitti ummata bifa saniin jirutti lafa akkasii keessatti ergaman siiraa bifa kanaan barannee yoo rabbi ee jedhe faa'idaa waan dandeenyu takka takkaan keessaa fudhannee jiruu teenna irratti ilaallee akkamitti lafaa ka'uu dandeenya wajjiin barana yoo rabbiin guddaan ee jedhe namni tokko yoo waan tokko sagantaa tokko qabaatte fakkeenyaaf hoteela guddaa tokko fakkeenyaaf mee magaalaa ijaaruu murteeffatte maal si barbaachisu hoteela kana ijaaruuf waan si barbaachisu dura qormaata godhu qormaanni kun bifa hedduun qormaata goota na barbaachisa moo nan barbaachisu dandaya moo hin dandayu eega si barbaachisaa hin dandeettaa dubbiin taate eessatti na barbaachisa magaalaa finfinneetti eega taate naannoo kamitti naannoo sanitti eega taate akkamiin lafa san argadha sagantaa barbaachisa eega argadhe ammoo akkamitti ijaara eenyutu ijaara maalin ijaara maaliif ijaara eega ijaarame hoo mallaqa hangam itti bahuu jiraata mallaqa san qaba yoon qabaatin eessaatti guuta eega ijaarame hoo akkamitti akka wanni kun bu'aa buusee fuuldura deemu godhuu dandaya ammuma kana barreessita waan hundaa eegasi itti ilaaluu miti eenyutu rafa hagamiin rafama bu'aan hoo hagamitti deebi'a hagamtu eenyu keessa hojjeta kun hunduu waan gaarii wanni faallaa tanarra mudachuun maltu maali yoo mallaqni irraa dhume jidduu tanatti maaltu na mudata osoo ammoo xumuree diinni biraa ka waan kanarratti na dhibu maali yoo bifa kana na rakkisan bifa kamiin jalaa baha waan kana hundaa osoo hujitti hin seenne qormaata godhanii sirreeffatanan tun waan amma namuu silaa beeku gabaabinatti ummata tokko ijaara jette hoteela ijaaruuf ummata ijaaruu kam turre jaba hoteela tokko biyyatti ijaaruuf hawaasa ijaaru kam turre jabaata hawaasa ijaaru turre jabaata shakkii takka malee walitti hin dhuftu waliin madaalamaatiimi hagam takka duuba qormaata si barbaachisa hawaasa ijaaruun hagam takka irratti hojjetu hagam takka leenjii kennu hagam takka nama uumu hagam takka waa hojjetu si barbaachisa qiyaasa malee qiyaasa malee yoo bifa kanaan qormaata godhani akkuma namni projektii tokko kaammare akka reef dubbanneesan osoo ittiin seenne dura qormaata godhe eega qormaanni sun martuu hayyee jedhame dubbitti seenu yoo osoo ummata ijaaruttiin seenne dura qormaata godhani waan silaa rakkoo nama fidaa hundaa if jalaa qabani waan nama waliif fidaa tajabeessaa hundaa walitti qabani bifa sanii yoo qophaa'anii hojii seenanii rabbi irratti irkatan rabbi mudaan bakkaan nama gaha ummata ijaaru jechuun dhaaba maqaa baasuu miti qalbimaan namni ijaaramee niyyumaan namni ijaaramee iimaanaan namni ijaaramee adabaan namni ijaaramee akhlaaqaan namni ijaaramee karaa rasuulaa san irratti ijaaramanii akkasuma deemuun jaarmanni tokko guddaan kana maqaa baafatee nu dhaabaa oolu jechuu hin barbaannu namnummaan ijaaramee akka sahaabaan rasuula rabbii tokkorraa jala qabee rasuula rabbii ummata fayyaa ijaaretti ijaaru dhaaba maqaan baafneef rasuulli alayhi salaatu wassalaam muslima dhaabti rabbi baase huwa sammaaku yoo akka rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam itti gadhaabe kanatti waan tokko gadhaaban akkuma rabbiin isa milkeessetti rabbiin nama milkeessa kanaafuu mee jiruu rasuula rabbitti alayhi salaatu wassalaam yoo as gaddeebine yeroo itti gaddeebinu wama rasuulli hojjete kana alayhi salaatu wassalaam tama beeknu tan namuu beeku tana jala qabne maaliif hojjetanii ilaalla fakkeenyaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo duraa khadiijatti himan rabbiin isaan ergatu maaliif khadiijatti himan abubakritti hoo maaliif himan zayd ibnu haarisatti hoo maaliif himan ali ibn abi taalibitti hoo maaliif himan namni biraa heddu jira ati maal si barbaachisa akka nama dacwaan deemu jirutti bakka tana eessan eegaluu si barbaachisa magaalaa takka tahaarawaa yoo dhufte hojii takka tahaarawaa yoo eegalte dacwaa rabbii yoo eegalte maal si barbaachisa amata rasuula tanaa wal bira qabanii ilaalanii alayhi salaatu wassalaam maaliif rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dacwaa'i fi eega rabbiin isaa ergatee waggaa sadii nama hundarraa dhoksanii tokko tokkon suuta nama amanan qofat himan maa akkas godhan waggaan sadii gaaf dhume immoo maal ukanii himan gaafii takka gaafin biroo yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam dacwaa ol qabanii himan ummanni itti ka'e ummanni kun maaliif itti ka'e dacwaan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam naman quubsitu maaliif namni diina itti ta'e moo osoma siin quubsitu waan biraatiif namni itti ka'e ati hoo maal si barbaachifti yeroo ummanni itti ka'e rasuulli bifa kamiin furmaata barbaadan ummata san dura dhaabatanii mana isaanii gubanii arrabsanii wal dhaananii bifa kanaan deemammo obsanii waan isaan jedhaniin hundayyuu baadhatanii irra dabranii fi bifa kanaan deemaniin yeroo dubbiin jabaatte sahaabaa fiitiin baqadhaa jedhaniin sahaabaan tun maaliif baqatan lubbuu ifiitiin baqatan moo amantiin baqatan lubbuu ifii qureesh nun halaakinii jalaa haa cinaa gallu jedhan moo amantii teena qureesh nu harkaan balleessini amantii tana bakka gaarii haa geessinu jedhan eega baqatanii ammoo maa habashan baqatan maaliif yaman hin dhaqin yaman turetti kalaawa yookaan shaam maa hin deemin yookaan biyyi biraa maa hin deemin maaliif habashaa eegasi rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinaa filatan maaliif biyyi biraa filatuu dhaban eega filatanii muscab ibnu cumeyri itti ergan maaliif ummata hagas gou keessaa muscab filatan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maanguddoo gurguddoo jira abubakri jira cuthmaani jira zubeyri jira cabdiraxmaan bin cawfi jira namoota jajjaboo kana cumari jira warra kana hunda keessaa hamza jira maalif muscab ibnu cumeyrii filata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam eegasi rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam xaa'iif dhaqan maalif xaa'iif dhaqan biyyi biroo maan dhaqin eegasi madiinatti hijiraa bahan maa gara biraa hijiroo hin bahini madiinatti deeman habashaa sanuu maan dhaqin isaanillee gaafii tana hunda yeroo isitti yoo rabbachiin nu eege yoo irra dhaabatanii takka takkaan gaqqabanii laalanii ibsan hagam takka irraa fayyadannaa yoos garta mata duree keenya ammoo gara deebifnu waxyii rasuula rabbi irraa haa eegallu alayhi salaatu wassalaam rabbiin guddaan waxyii ifii itti godhe maaliif achirraa eegalla waggaa afurtaman achiin dura dabre dhaloota isaarranirraa haga kunno umriin isaanii waggaa afurtama gahe kana oduun dheertu garuu amantiin islaamaa guyyuma waxyiin dhufte san irraa eegalte bakki amantiin irraa eegalte islaamni bakkuma waxyii isan irraa achirraa yoo jala qabne waxyiin rabbi bira dhaamsi rabbi bira lafatti gabbu'uun jijjiirama aalamarra dhufe irraa ka irra guddaa tokko san ilma namaa guutumatti rabbiin ergaa ifii sitti erguun ergaa rabbi ergaa rabbi kun akka dubbiitan akkuma laaftutti ilaalla ergaa rabbi jechuun kun maali mee ikhwaanii fakkeenya gabaabaa tokko yoo amma pirezentiin biyya ammati jirtuu kun namu biyya takka jiraami biyyuma isin jirtan kana mee biyyuma tan ta'e yoo pirezentiin biyyi sani xalayaa bareedduu takka xalayaa san keessa si faarse si jabeesse waan feete manoota guddaaf lafaa fi makiinaa fi waan barbaaddu hundaa ballama sirraa fuudhe bulchaa naannoo kan keetitti kennee waraqaa ammanassi dhufe dhaamsi kun mooticha biyyarraa dhufee miti siif deemaami si jaaladha waan gaarii sii qopheesse gaarii haganaa sii qaba bifa kanaan si qananiisa mana haganaa sii qopheesse yoo siin jedhe guyyaan sun guyyaa seena'aati si biratti guyyaa irraanfatamuu miti waraqaa san guyyaa irraa marroo hedduu fuutee gafuutee si biratti qaraa oolta dhibbarraa dhibba itti hojjettalle qiyaasa malee kabajalle darbitee bira baatee hin dabartu xalee akkasiin namni darbee bira dabra hayyame dhaamsa rabbii guddaa irraa si dhufe oo rabbii guddattu dhaamsa ifii sitti ergate dhaamsi ka rabbiiti nam dhaamsitti deemusi xalayaa mootichaa san akkasi jabeessita dhaamsi rabbii gudda'a ka rabbiin ballama sirraa fuudhe jiruu hagam bareedu ta qananii qabdu ta rakkoon takka keessa hin jirre rabbiin ballama sirraa fuudhe dhaamsi kun hagam takka si biratti kabajaa qabame rabbiin ikwaanii nutti hin hajamu wa tokko halqiif ittiin hajamu rabbiin dureessa yoo hundi keenna qajeellee isa gabbarre gabbartiin nu isa gabbarre kun rabbiin fayyattu yoo hundi keenna jallannee bannes badiinsi nu banne kun rabbiin miidhu garuu osoo nutti hin hajamne dhaamsa hagana bareedu nutti erguun ballama hagana guguddaa kana nurraa fuudhuun waan nama ajabsiisaatiin dhaamsa kana sanu maleeykaa ifii qaburraa ka irra kabajaa qabutti kenne nama lafatti uumateerraa ka irra kabajaa qabutti geessi inni ummata kiyya bakka bu'ee ummata hundatti haa dhaqqabsiisuu jedhe namni waraqaa kanaan dhufe dhaamsa tanaan dhufe gama lachuuhuu nama irra gaariiti gama aalama ol aanuu maleeykarraa jibriil aalama gaxaanu ka lafaa kanarraa nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam dhaamsi kun dhaamsa dastuura takkaa seera aalamni guutuun irratti bulu aalamni jiraatun aalamni itti hojjetu haga guyyaa qeyaamatti guyyaa san gabbu'e guyyaa rabbiin aalama kana ilma namaa kabaje guyyaan sun guyyaan dhaamsi rabbi nabi muhammadin dhufe sun guyyaa rabbiin ilma namaa kabaje walaqad karramnaa banii aadama jedhe rabbi guyyaa rabbiin ilma namaa kabaje guyyaan sun rabbittu ilma namaa guutuu kabaje dhaamsa ifii itti erguun kabaje karaa dhuga'aa ibsu'uufi hamtu'uufi gaarii gargar baaseef waan isaan milkeessaatiif waan isaan hongessaa addaan ibseefi bifa kanaan kabaje rabbiin garuu ilmi namaa kabajaa san beeka kabajaa san akka kabajaa fudhatetti hojjetu jira moo akkuma qoosaa tokkot akkuma waan laaftuu takkatti akkuma oduu haasawamtu takkatti ilaalu jira lubbuu ifillee dallame miidhe ifillee wal miidhe lubbuu ifi karaa rabbi malee karaa birarra kaayee saniin if miidhe jidduu ifiitii bifa hedduu wal miidhe sanirra jira ilmi namaa dhaamsa rabbii guddaa kana yoo qabanne milkii adunyaa aakhiraati dhaamsa rabbii guddaa kana wodinne hoo hongoo adunyaa aakhiraati fakkii gabaabduu takka meessinii haa kennu yoo namni tokko ikwaani sihii lafa bade lafa bosonaa ta namni tokko hin jirre keessatti badde yookan bosona iyyuu hin jennume sahraa ahaa jennume warroota suudaan irraa ka'anii liibiyaan karaa orobbaa kan as seenan isaantu beeka keessa sahraa'a guddicha rub'ul khaalii kana ka kiilomitiri kuma hagamii cirracha malee wanni biraa hin jirre gaarri hin jirre mukni hin jirre ka namni garam deemaa garamii dhufee namni gargar hin beekne kanatti konkolaataa fudhattanii karaa deemtan haa jennume osoo karaa deemtan mootummaa ofirraa eega'a dhoka ta'a konkolaataan karaatti isinirraa hammaate bishaan waan qabdaniif dhihana waan qabdan nyaattanii dhugdanii fixattan yoos namuu ima haayaanuu jedhamme asit akkan dhumne deema'aatuma haa duunuugaa arguun mala namuu nama lamaan sadii hin gargar gore isin sadeen keessaa ka dadhabe ma kufee achi du'e bira baatanii dabartan ka lammatattu kafa achi kufe in du'e yeroo ni du'e bira baatee dabarte qofaan kee si ka du'uu malee wanni tokko sirraan hafin du'uu malee wanni tokko sirraan hafin namni wahii sin dhufe bishaan sii kenne nyaata sii kenne konkolaataa ofirra si kaayee fuudhee magaalatti si geesse magaalaa si geesse eega ati du'uu malee wanni tokko sirraan hafin galanni nama kanaa si bira taagam gaafee kana namuun beeka rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam sika dukkana hagas ga'u keessa jiru ka azaaba deemu jiru dhufanii karaa dhugaa si garsiisanii azaabarraa si baasanii jannanni kun hootiiseen sin jedhan kullu ummati yadkhuluuna aljannata illaa man abaa ummanni kiyyuu hunduu jannata seenan nama dide malee eenyu namni dide nama karaa kanan qabate galanni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sibiraa qabume namuu akka nama tokkotti hagam takka gaya bishaaniif nyaata qofaa miti jiruu abad tarakkoo takka hin qabne jennan qananii malee rifannoota tokko hin qabne beela hin qabne yaada hin qabne dulluma hin qabne du'a hin qabne ta akkasiisan keessa kunooti huloon kanaas hin seenanu jedha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam namni karaa isaanii san qabate hin jallatu faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqaa waman acrada can dikrii namni karaa kiyya kanarraa jallate ho eega rabbiin tola hagas geessutti oole du'a sanirraa halaaka sanirraa baase karaa dhugaa agarsiise namna mallee mataa dhaabe waan hamtutti seene ho فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا ربي سبحانه وتعالى نمني كراكي كان ديسه dhaamsa rabbiin guddaan kenneef kana irraanfate itti hojjetuu baate jallatee karaa shayxaanaa deeme adunyaa tana gubballetti cinqimarra jiraata jedha rabbiin fa inna lahu maciishatan dankaa jiruu cinqii takka ima hojjeta hafuuran baafatu qaranillee dharku cinqima yaada rifannoota hojjetu hujii keessatti yaada hujii irraa gala deemu yaada hujii deemu yaada mana galu yaada maciishatan dankaa jiruu cinqii takka rabbiin itti buufna jedhe maal kalaa rabbi irraa jallate rabbiin saniin si imtixaana dura jiruu cinqii tante jiruu marayu qadhabe si harka ونحشره يوم القيامة أعمى وياك يا ما بلاغ ونيك بافنيت يوم مني قبه كنو بلا إني وتكن أركو يوس قافتي قال ربي لما حشرتني أعمى qad kuntu basira yaa rabbi gaaf adunyaa gubbaa jiru waa argaa maalumaaf ballaa gootee na kaaftee jedhe rabbiifii gaafata qaala kadhalika atatka aayaatunaa fanasiitaha waxyii rabbi amantii teenne sii ergine irraanfattee saniif rabbiin ardha tana si mudachiiseedha rabbiin subhaanahu wataala waxyiin isii kana waxyiintun akkamitti eegalte sadarkaa hagamirra baate bifa kamiin dhufte yoo rabbiin achiin nu gaye darsi itti aantu keessatti waliin baranna haganaaf egaa nama karaa rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam dhagaye barate galteefi itti hojjatu rabbiin guddaan nu haa taasisu fuula duratti rabbiin guddaan nama ol fayyadee olirraa fayyadu rabbiin guddaan nu haa godhu nama hujiin isaanii irraa qeebalamtee jannata rabbiitiin galata argatu rabbiin guddaan nu haa godhu galatoomaa hundi keessanu ka rakkoo qabu rabbiin rakkoo haa baasu ka fayyaa hin qabne rabbiin haa fayyisu ka cinqame rabbiin cinqee irraa haa kaasu ka yaadda rabbiin yaada irraa haa kaasu rabbiin egaa waan yaaddafteef hin beeka rabbiin sirraa kaasee gammachuu rabbiin guddaan bakka si haa dhaabu hunda keessanu galatooma jazakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum وبارك الله فيكم